Radio Isvid Ameerika iradiyo ijwi rya amerika isamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti zacu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ni ku mirongo migufi imetero uh, mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda igisoro ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Umuga- umugabane wa afurika n'akarere ka karayibe eh, byagiye hamwe ku bijanye eh, no guhabwa indishyi y'akababaro ku mabi yakozwe mu gihe c'ubucuruzi bw'abanyafurika bagize ku bacakara ku mugabane w'uburaya na amerika gushiraho iyo sentare biriko bitera bishigikwa cane mu bihugu vyo ku mugabane wa afurika n'ivyo mu karere ka karayibe leta zunze ubumwe za amerika zarashigikiye umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu onu uyoboye ako kigoro uwo mugwi ntayegayezwa w'ishirahamwe onu werekeye kwihweza ikibazo c'abantu bafise amamuko ku mugabane wa afurika un permanent forum on people of african descent washikirije icese c'imviro co gushiraho iyo sentare idasanzwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye ububasha bw'iyo sentare ntiburatangazwa yamara uwo mugwi wa onu wasavye mu cegeranyo cawo c'agateganyo kw'iyo sentare yo kwihweza ikibazo c'indishi y'akababaro ku bantu bagizwe bacakara ku basinzikajwe n'intwaro karyanisha miryango ya apartheid ihonyabwoko n'intwaro ya gikoroni abashigikiye ishigwaho ry'iyo sentare barimwo ibihugu bigize ishirahamwe ryo gufashanya mu karere ka karayibe caricom mu mfunyapfunyo ibigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bakaba bariko bakora kugira bashigikigwe kurushiriza n'ibihugu bigize ishirahamwe onu ku ciyumviro cabo abashigikiye iciyumviro co gushiraho sentare mpuzamakungu idasanzwe ku kibazo c'indishi y'akababaro ku bagizwe bacakara bavuga ko yofasha gushiraho umu- amategeko agenga ico kibazo yamara abagwanya ico ciyumviro batangaza ko amaleta n'inzego bihari muri iki gihe bitobazwa ikibazo c'abagizwe bacakara cabaye haraheze igihe kirekire n'abashigikiye ico ciyumviro babere- baremera ko gushiraho iyo sentare mpuzamakungu igenewe ikibazo c'abagizwe bacakara bitazokworoha ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga tukaba twatumiye ildefonse rumumba umuhinga mu vya politiki akurikirana amateka y'isi na pierre claver nsengiyumva umuhinga mu vya politiki yanonosoye ivyerekeye ubutungane bwo mu gihe c'inyuma y'intambara bompi bari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
amahoro amahoro e, nagomba mpere kuri we e, pierre uh, jean pierre eh, bame pierre claver nsengiyumva iki ciyumviro co gushiraho iyo sentare mukibona gute
gushyiraho iyi sentare eh, eh, izoba izoba igejwe ku- kurondera gutunganyiriza canke naho igihe carenze mugabo eh, abantu bose bariko ba- basaba yuko kuboneka eh, igikorwa kugira ngo abakoze eh, uruganda rw'abantu iby'amyaka yo mu bihumbi igihumbi n'amajana atandatu ibihumbi n'amajana indwi eh, n'imyaka yindi yakurikiye ko eh, bashobora gush- ku- kubazwa bagashengezwa n'icyiyumviro eh, cyashyikirijwe Eh, jewe eh, noyibaza ko eh, bagishikiriza ahubwo mbere banategeka kuko eh, si iby'imbeshere hari ibyakozwe byakozwe bibi cyane bijyanye no guhohotera agatera kazina muntu eh, nk'uko no mu nyuma mbere amakungu yose yiyemeje mu kimwe amajana icyenda na mirongo ine n'umunani icyo bise dekararasiyo y'isi yose yemera ku bijyanye no kubahiriza bya muntu muri iyo dekararasiyo rero baravugamo cyane ko ata muntu n'umwe arekuriwe kugira uwundi umucakara cyangwa umugererwa cyangwa umu esikarabe umugurano rero nibaza ko ubu n'igihe ngira nubwo bagize batebye n'igihe ariko n'ibihugu byabikozemo byabigizemo uruhara bitegerezwa kwemanga nabyo nyine ko hariho ibibi byakozwe hano bakaraba ingene boja hamwe n'abariko barahagarara inyungu z'ibihugu byahohotewe ingene bashobora gushika ku buryo bwumvikana ingene botanga bindishira akamaro cyangwa ibindi ku byerekeye nawe rumumba idefonse icyo cyiyumviro cy'ubujyayo iyo sentare yo kwihweza ikibazo cy'abanyafurika bagize acakara ku mugabane w'uburaya n'amerika mubona mukivuga kwiki
ni icyiyumviro cyiza byoba ari ibintu byiza cyane aba ibihugu byakuwemo abacakara cyane abagizwe abacakara barishwe indishyi y'akababaro kuko harabaye akarenganyo harabaye itotezwa harabaye ibintu bitabaye byiza ku bacakara no ku bihugu byakuyemo abacakara gusa ikibazo nibaza iyo sentare sentare imurenzwa abantu babiri ni bande bazobazwa ibyo bintu ni bande kuko numvise muri introduction watanze mu ntangamarara wavuze yuko ngo ibihugu byagizemo uruhara muri ubwo bucakara ngo ko bidakwiye kubazwa icyo kibazo rero ndibaza ni bande bazoburana ni bande bazoburana muri muri iyo sentare
ni kiracyari icyumviro gushika ubu baravuga ko iyo sentare ntibiramenyekana ingene izotunganywa ukugene izokwiga icyo kibazo bavuga ko kugira ngo itangure gukora ko bizofata hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu yamara ni ikibazo kiraje ishinga ibihugu byo muri afurika no ku mugabane wa karayibe bikaba binashyigikiwe icyo cyiyumviro cyo gushyiraho iyo sentare na leta zunze ubumwe za amerika n'ishyirahamwe mpuzamakungu one kumenya rero ingeni izokora n'ingeni izobyifatamwo ngira bizomenyekana muri iyo myaka imbere ko itangura gukora ariko icyumviro ku bwanyu umugabo ubona ari cyiza aro rumumba niho uri
icyo cyiyumviro ni cyiza cyane turagishyigikiye ariko twibaza ko hoba yigwa neza y'ukuntu ibintu byogendana n'abantu buhabwa indishyi y'akababaro mu buryo mu buryo kumbure imitima yamerewe nabi ku bw'icyo kibazo cy'ubucakara nibaza ko kandi byanatuma haba ubwiyunge cyangwa sinzi ukuntu bavuga ijambo ryitwa reconciliation hagati y'ibihugu byagizemo uruhara muri ubwo bucakara na twebwe abanyafurika na karayibe bababajwe cyane n'icyo kibazo cy'ubucakara nibaza ko hariho imitima yokoroha igase bikavuga ati ibyo bintu turabishimye kandi ababigizemo uruhara bakoze igikorwa cyiza ndetse n'imbabazi zikaboneraho no gutanga
Pierre Clave wibaza ni ukubera iki Gu- abasabye ko haba indishyi y'akababaro ni ibintu bimaze igihe bisabwa ah, ku bagizwe ko n'ingaruka n'ubwo bucuruzi eh, bw'abanyafurika baje kugirwa abacakara ku mugabane w'uburaya na amerika ariko ibihugu byabigizemo uruhara byagumye binanata Ah, ubu kuba harimo ibiri ko biremera ko icyo kibazo cyo kwihwezwa mwibaza ko hazogera igihe ibyo bihugu bikemera ah, ayo mabi yakorewe abanyafurika bagizwe abacakara canke bizovugwa niyo sentare ishigweho mugabo nti- n- nivyo yo- yoshika ko ntibishigwe mu ngiro
Eh, urakoze Eh, jewe nibaza ko ibyo two biraba eh, cyane cyane mu mu mu ntumbero zibiri Eh, kimwe ni uko bavuze bati eh, abo bamaze kusaba gushikiriza icyo cyiyumviro cyo kuba iyo sentare eh, ni kuraba eh, bo babiravye ari nk'ibyo kubahiriza agatera kazina muntu eh, aho baba bavuga bati ibi bintu ntibikasubire kuba na rimwe burya ni uko abantu kenshi baraba ko abantu bagurishijwe kuko ni kuraba n'ama- n'ingene batwawe bavana muri afurika gushika iyo iyo babajyanye iyo hashyize amerika mu tubugu twazo ubu Mm, kuko hariho ibihugu byari biriho hariho abantu bahaba ni ukuvuga ngo eh, hariho ibyabaye mu nzira bashyizeyo nyine bafashwe ibyo byose n'ibintu harimo ihohoterwa ry'agateka kazina muntu mu ntumbero ya kabiri nayo ni ukuraba mbega bishyizeho ibyo bihugu ubu munsi hari ibihugu bihari byagiriwe amahirwe n'abo bantu bamerewe nabi ni ukuvuga ko bashyitse barabakoresha ibikorwa eh, byinshi cyane bararima bara reka no kuri barakora ibintu baracukura imishike ibintu ahantu hatigeze kurimwa cyangwa ku- ku- baracukura ibintu mu byo bintu rero byatungishije ibyo bihugu aho babajyanye ariko bo bo nta ntacyo baharonka bivuga rero yuko iyo bavuye basize imiryango basize ububabare nk'uko mugenzanyi yaje kubishyikiriza ko hariho imitima yahungabanye Eh, kandi ibyo eh, nubwo uwo munsi bashobora kuvuga ngo ni ngo byabaye kera bigendera mu mitima y'abantu abavutse hariho ibyo be- be- ba- ba- baza ba- baza nyene bafise eh, umubabaro w'agahinda ababyeyi babo bari bafise ibyo byose birabaho hanyuma eh, ariko rero ikibazo uwo munsi eh, ni ukuvuga ngo mbega iyo ibyo bintu ntibyaba eh, intumbero ni iyihe jewe nibaza ko intumbero ari iyo kugira ngo ntibizokwigera bisubira kubaho eh, ku isi ko hagira abantu badandaza abandi ko abantu bashora abandi ko abantu ba- bagirira abandi nabi muri ibyo bintu rero harabayemwo icyo bita le crime contre l'humanité canke eh, ibi- ibi- ibi- ibi- ibyaha by'agahomerabunwa bigirirwa eh, abantu bikozwe n'abandi bantu basangiye ubwenge basangiye no kwiyumvira ni ukuvuga ngo eh, ubu rero igihe kigeze ni icy'uko ibihugu byose uwo munsi eh, biva mu majambo bikemanga ni ukuvuga byose navuga ngo eh, indishyi y'akababaro bateza gutanga iteza kuba amahera gusa oya ariko cyane cyane n'ikintu cy'ikimenyetso aho bemanga nimba bazoshiraho nka monima bavuga bati aha turemera yuko ariho abantu baguye eh, nibaza ko muri amerika mbere hari aho byatanguye hamwe hamwe mugabo si ku banyafurika mugabo nko kuri bajya abantu babaye hariya babo bita ba merenzi byatanguye ubu no muri canada aho bemera yuko ba- bononewe cyane mu mibereho yabo mu mico yabo mu butunzi bwabo ngene biyumvira hamwe bi- bi- bononewe n'ayandi madini yaje canke abandi bantu baje ku- ku- kubagira abacakara rero nibaza ko ubu ni ico kintu cyo kwiyumvira ko aho ah, abantu uyu munsi bavuga bati iyo tiribinari niyabaho iyo sentare niyabaho eh, izoraba ivyo bibazo byose muri iyo mice yose ntizoraba gusa ubutunzi ntizoraba gusa indishyi ifatiye ku mafaranga ahubwo izoraba ingene bashobora gusubiza iteka abantu babanje kwemanga uwo munsi barabaza ngo ko byagizwe n'abantu ba kera kuko abo bantu ba kera bafise aho- aho bakomoka bafise aho babakomotseko rero aho babakomotseko bategereza kwemanga yuko ibintu biteye isoni n'agahinda byagiriwe abandi nabo bategerezwa kugira icyo bakoze kugira ngo bihanange kandi ko ibyo bintu bitazasubira kuba murakoze
the ben hatunga imana uratwumva
ndabumva uduhamagara uri hema
banyita hatunga imana de ben nkaba ndi murundi nkaba ntuye ngaha mu gihugu cya kenya urafise ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza kuri iki kiganiro
Eh, nari mfite icyo shikiriza gitoyi mugishikirize
yego O, mu bisanzwe icyo nashaka gushikiriza eh, ni ibibazo nyine bagenda ba afurika igenda i- igira reklaramasiyo ivuga ngo ngo yarakoronijwe ngo ngo harabaye ngo ubucakara ibintu byinshi bitandukanye ariko rimwe na rimwe tuzoze tugende turaba ibyabaye muri kahise twongere turabe n'ibyi- n'iby'ubu sawa ah, mu gihe cyahera sawa baradutwara kandi ah, mvuge ati barabatwara kuko jeho ntabwo nari ndanahari ariko oh, sawa badutwara ku ngufu icyo ntawe ugiharira tuhagenda mu buryo bunyuranye n'amategeko ariko tugiye kuraba iyi saha hariho ubukoroni oh, canke ubucakara buri in- indirecte u- umuntu umengo ntibubonesha amaso ariko ni- ni ibintu bigenda bigaragara ari nayo mpamvu nagira mvuge bati eh, nabo bazungu canke abo batugize abacakara muri kiriya gihe ko afurika yari ikwiye kuraba ikabaca inkoni ngufi kuko iyi saha abanyafurika basigaye bashaka kugira abacakara bo nyene ubwabo bakavyipfuza kandi bitagikunze mu gihe kera barogereta oh, kubona bajayo ko kera batwarwa ku ngufu
murakoze Eh, mwamwishyura uh, ildefonse icyo cyiyumviro mu- mucibaza ko iki ashikirije
sinamwumvise neza kubera utari andirete wasubijemo icyo kibazo Eh, ya- arabajije ah, yavuze ngo ibyabaye kera ni- n'ibyabaye ubu ngo umuntu yofatira ku biri biri ubu Ah, aravuga ngo ngo- ngo kera abantu bajanwa ku nguvu ngo ariko ubu ngo hari ubucakara n'abanyafurika ngo basa- ba- ngo bag- babu- babwira ku bwabo ngo muri ibi bi
Eh, avuze neza eh, eh, avuze neza eh, wacu Um, umuntu eh, jewe nomwishura cyangwa noterera nokumwongereza icyumviro eh, muri ubu buryo urabona ubucakara eh, bwari bufise mm, intumbero y'ibintu bijyanye n'ubu- no- no- ni- n'iby'ubutunzi ibintu ekonomiki bijyanye n'ubutunzi eh, kubarimisha kubakoresha mu mu- mu nganda zabo cyangwa mu mirima yabo kugira ngo ubutunzi bwabo bw'abo bantu bako- bako- ba- bakora ibyo by'ubucakara kugira ngo batunge ariko ubu muri kino gihe eh, ubu ntibagiye bifata abantu ku ngufu ariko ubu ubu- ubu ibintu bijyanye ni- nuvuga byo ku ba- exploitation sinzi muragerageza kumfasha Exploitation- gucura bufuni na buhoro
gucura bufuni na buhoro ibihugu bya afurika byabandanije muri ubu- mu- mu bundi buryo Eh, ubu ntibagikeneye amaboko y'aba- ya- y'abacakara barafise eh, eh, amahinguriro bari amamashine ibyo birabikora kumbure eh, bagakoresha eh, abantu bakeya ariko kiriya gihe bakoresha cyane cyane iminwe ubu barafise amamashini arima ubu nta kibazo ariko ubu eh, gucura bufuni na buhoro ibihugu bya afurika mu buryo bwo kubatwara ibyo i- ibyo batunze biracabandanya biracabandanya rero eh, jewe novuga ngo ubu harageze ko ibihugu biteye imbere byateye imbere kubera ibintu by'ubucakara eh, biyumvira no ku iterambere ry'ibihugu bya afurika byabatejeje imbere mu buryo ubu n'ubundi nicyo gituma ubona hariho ibibazo bitandukanye uh, u- bo- nta- nta- nta- ntakoresheje imvuga i- imvugo y'indenzarugero ubu ibihugu bya afurika birashavuriye cyane abazungu ibihugu uh, eh, biteye imbere kubera ko bi- bi- bi- bi- bi- biraba- birabanyunyura kunyunyura sinzi ko tuza kumvikana kuri kino zenya ubu bi- biriko biri ariko harabamwo amarevolisiyo karaveri yabivuze nu- nuva muri biriya bihe biriya bihe by'i- byo gu- byo gutura mupfune na buhoro abirabure eh, bikaca rero bigenda mu ruhererekane uru- uru- urugero gushika ku- n'urundi ugasanga rero icyo kintu imitima niriko irahuza yumvikana ikundana Eh, ndeka ndavu- nange nk'akaruru gatoyi yego gato
ababirabure ubona bakina ba- ba- ba- ba- ni- ni- ni- ni ikibazo cya rasizme gihari aktuellement usanga nk'umujubera bamu- umukinnyi w'umupira w'amaguru bamubwiye ngo ni umwirabura agacagura agacagura agacagura iyo ni ni complexe iva aho hantu ugasanga jyewe mbariye ngo ndi umwirabure jyewe ntacyo byumbwira kuko jyewe kuba umwirabure ni ni ni couleur y'umubiri wanjye kandi ndayikunda mbariye ngo ndi umwirabure rero hari n'ibyo bintu mu buryo bwo bwo bwa bwe- bw'ibishika bwa- byara- barakomeretse rero eh, ibyo bintu bizozana n'ibindi bibazo mu nyuma icyo kibazo batagihagaritse cyane baraba ukuntu ba- ba- bashumbusha mu buryo bwiza ngira ngo n'ibyo bikomere byokera hanyuma ibintu bikagenda neza hagati y'abantu murakoze Eh, dufise ku murongo kandi nteze nteze iryayo antoine uratwumva halo Niko ncegeye.
halo nteze iryayo
Yego, U- u- uratwumva
ndabumva neza cyane.
uhamagaye uri he
Ndi mu Rwanda mu majyepfo muri Nyamagabe.
ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikiriza
Eh, Ndagifite mfite utubazo twaba nka dutatu.
yego
Icya mbere eh, urwo rukiko uzajyaho ryari ko n'ubundi rwari rukenewe ko numvise muvuga ngo ni nyuma y'imyaka itatu cyangwa itanu Hello?
ndabumva
ko mwumvise muvuga ngo ni nyuma y'imyaka itatu cyangwa itanu ubwo nyuma y'iyo myaka n'ubundi ntibizaba bigiye kera hanyuma abakeneye ubutabera ntibabubone icyo ni icya mbere Hello?
ndabumva muje ku ijambo
hanyuma icya kabiri ese u- urwo rukiko ruzashyirwaho nande ni abanyaburayi ni abanyafurika ni abo muri amerika se aho muri karayibe ko abagizweho ingaruka kandi bakorewe icyaha ari abanyafurika ubwo ni- nabyo ndibaza hakagombye kujyaho hakagombye gushyirwaho na- na- n'abakorewe icyaha ni bande icyo gihe bazarushyiraho murakoze icyo icyo ni icya kabiri noneho icya nyuma ruzakorwamo na bande ko nzi ko abantu bose ba- bariho ubu ngubu babyumva mu mateka ruzashyirwaho na bande ruzakorwamo na bande bazaba babihugukiye barabikoze murakoze murakoze ndabashimiye Eh, pierre clave mwo mwo mwishura antoine
Eh,
Ah, birumvikana cyane Eh, mugabo icyo nomba umenyesha ni uko eh, ibihugu amateka yabyo arabandanya Eh, naho ngo mbare imyaka itanu cyangwa iyirenga urwo rukiko rutaracirwa iyo sentare itarageraho eh, ntibibuza ko igihe eh, ishingiro cyo kuyishyiraho cyemewe ndetse kiki- kiki- kikanoganzwa tugendera ku kibazo gikurikira bagira ngo kidashyirwa kidashyirwaho na bande kidashyirwaho na na na na- n'ubumwe ba- no gusa izoshyirwaho na na nations unies eh, bisabwe n'ibyo bihugu ibyo bihugu rero byaramaze mbere no gushyigikirwa ukuntu amerika yarashyizeho yaravuze yuko ibyumba ibishyigikiye kuko niba wanashaka amerika muri ibi cyangwa ibindi bihugu nk'ubushinwa cyangwa nk'uburusiya ni ibihugu bitazwi nk'ibyagize tubita abakoloni ntibyabaye abakoloni bo gukoroniza afurika bo barashobora guca babyitwaza bati twebwe mbere nta n'ibyo twagize nta ruhare twagize mu kugura abantu kuko bo bavuga bati twe muri amerika twaduze icyo gihugu cyakozwemo n'abandi ngo bazanywe n'abandi rumva bakavuga bati rero turemera ko ibyo bintu bitabibaye neza hanyuma mbere bagashobora no gutanga n'intumbero hakiri kare bati bibaye ngombwa turashobora gutanga indishyi y'akababaro icyo ni kimwe cya kabiri nacyo iyo umuntu avuze ngo ngo abazokora muri iyo sentare ni bande barashyiraho umugwi nka kujya bashyizeho amasentare yandi abaciye imanza zikomeye nk'ijya yo mu budage igihe hari habaye bijya byiyumviro by'abanazi hamwe na n'ihonyabwoko ry'abantu bo muri israel hamwe n'ibindi bihugu mbere byatakarije abantu benshi hariho umugwi washinzwe tribunal irabaho y'unirenberg mu budage hanyuma baraciye imanza abantu ibyo rero birumvikanwa ko bagashyiraho abantu bakavuga bati aba nibo bazokora izi bazohagararira abazosasa muri iyo sentare hanyuma bakiga ibyo bintu nibaza rero yuko igisigaye uri kumenya nk'uko nawe nyarabivuze n'ibyari bizoba hanyuma igihe bizobera nabihereye ko bizoba mugabo icyiza ni uko n'icyo cyiyumviro cyotangwa hanyuma bakumvikana n'ingene bizogenda kuko habaye nk'amananiza menshi naho nyine ibihugu bishobora kuba byarabigizemo uruhare nk'ibihugu by'i buraya cyane cyane birashobora kwanga cyangwa bigashyiramo inzitizi nyinshi ubwabo twese dufatiye kurya nahereye ko yuko atamuntu muntu umare ukwiriye kugira uwundi muntu umucakara kandi bikaba byaramaze no kwemerwa n'inama ya loni ku isi yose kuva muri mirongo icyenda n'umunani hakaba na dekorasiyo yabaye muri mirongo ine n'umunani ni ukuvuga n'ibindi byagiye bitayinyanyugwa ni ukuvuga ko birumvikana neza ko birashoboka ko bajya kwemera yuko ariyo ikintu cyabaye kiri kuri afurika hanyuma bakarengera yuko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bemange hama bakinge yuko ibyo bintu bitazokugera gusubira murakoze tubise kandi ku murongo wa telefone low low abiding citizen uri hehe
ndi kigali mu rwanda kandi ndabaramukije ndabaramukije ikibazo icyiyumviro
ni ikibazo ndashaka kumubaza nibyo koko abanyafurika cyangwa se abo mu birwa bya karayibe twakoreye wenda iki kibazo cyo kugurisha abakurambere bacu bajya guteza imbere ibihugu byabo ariko uyu munsi natwe ubwacu ntabwo twumvikana ibihugu bya afurika ntabwo twumvikana twibaza uku kutumvikana ko ibihugu bya afurika ntabwo bizaba intandamyi mu gutanga ubuhamya n'urwo rukiko kuko impamvu nko gukira afurika yunze ubumwe byararenganye hano iwacu mu karere wenda ka afurika y'uburasirazuba afurika yunze ubumwe nyine mvuga ni ukugira afurika igihugu kimwe ngo byitwe united states of africa hano byarananiranye perezida ugerageza kuzana impinduka ashaka kwigobotera abanyaburayi bagenzi b'abanyafurika baramwanga mwabonye urupfu kadafi yapfuye mwabonye urupfu emeri patrice rumumba yatuye arwanya abambaniwe n'abavandimwe be n'abandi benshi twababwira nk'ibi nk'abanyepolitike bari bakomeye muri afurika nko muri afurika y'uburasirazuba urabona ati ibihugu bitanu ariko kumvikana byaranze ifaranga rimwe ryarangiye kandi rimaze imyaka ine ritekerezwaho ubyibaza uku kutumvikana kw'ibihugu bya afurika ntabwo bishobora kuzakoma mu nkokora mu gutanga ubuhamya n'ubwo rukiko murakoze murakoze ndabashimiye hari umwumva mwamwishyura mwamwishyura lowe bayidingi citizen rumumba rumumba ntidufise ku murongo wa telefone pierre clavense ngiyumva wo mwishyura
rero nari navuye ko nsubiramo ikibazo ku bagize arabajije uko utumvikana ku bihugu byo muri afurika ko bitazoba intambamye kwishyurwaho igiyo sentare
murakoze kutumvikana kw'ibihugu bya afurika nibaza ko nabyo nyine barabyumviriye ariko cyane cyane n'amashyirahamwe amwe amwe agezwe kurwanya agateka kazina muntu yabigizemo uruhare cyane kugira ngo icyo cyumviro gitebe gitambuke kiduge gifite hejuru hanyuma ikindi ni ukumuremesha kuko umwe arashobora kubyanka ari ku butegetsi hanyuma hakabaho n'abandi bashobora kuba bafite ibyiyumviro bitandukanye hanyuma ni nk'uko nakubwiye ngo birashobora guhinduka hanyuma n'uwo nyine aba ari kuri ubwo butegetsi bivanye n'inyungu ngira z'igihugu yabyumvise neza azoshobora kuganira n'abandi bakuru b'ibihugu babyumva hanyuma afurika ize ifite icyumviro kimwe kijye kiva ntiwanashaka mu bumwe bwa afurika muri uniyo afurikani hanyuma bakashobora gukorera hamwe kugira ngo batore inyishu ya y'icyo kibazo kuko icyo ni ikibazo gikomeye ejo utabyemera bishobora kumushikira ugasanga igihugu cyiwe nicyo gikize izo ngorane hariho uwari yahize gushikiriza icyumviro avuga ati hari n'igihe mbere byoshika ugasanga harimo abantu muri ibi bihugu ubu nyine biriko abantu bariko barakora bakoresha abantu nk'abacakara nyine ibyo rero ni ukuvuga ngo ibihugu bibizi bibibona hariho bimwe bimwe mbere bituma habaho n'amarevolisiyo cyangwa guhindura inzego zirongora ibihugu kubera ko hariho abantu baba babona ko ibihugu byabo byihoreye abantu bari bamererwa nabi ni kumuremesha gutyo ndamubwira ko ibi amayisitwari y'ibihugu akahise k'ibihugu hariho byinshi bibi byabaye mugabo ikibazo ni uko hariho abatemera na gato ko byohera gutyo abantu babikoze batabibagijwe ngo bajye imbere y'intahe cyangwa ababaserukira cyangwa n'abo basize bakavuga ku mugaragaro bati ni ukuri bararyaraguye turabibandanya hanyuma murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku cyiyumviro cyo gushyiraho sentare mpuzamakungu ijejwe gutohoza amabi yakorewe abanyafurika bagiye kugirwa abacakara ku mugabane w'uburaya n'amerika nkaba ndi kumwe n'abatumire Pierre Claver yumva hamwe na rumumba ile de france bose bakaba ari abahinga muri politike mu ntambamyi zivugwa inzitizi zihari ku ishyirwaho ry'iyo sentare ni ukwiga icyo kibazo baravuga ko byose bizova ku kugene ibihugu byagize uruhara muri ubwo bucuruzi bw'abanyafurika ko bizova ku kugena bazo bashaka gukorana n'iyo sentare no gutohoza ayo mabi yakozwe n'ingaruka yagize ku babikorewe hari abandi babona ko ibyo bintu byabaye kera ko kumbure n'ibyemezo byo kwerekana ibyabaye bitazokoroha gutohoza abandi bakavuga ko ata muntu yabigizemo uruhara buno nyine cyangwa inzego novuga abantu ku inzego ziracariho n'amasosiyete yabigizemo uruhare agakuramo inyungu ariko baravuga ko ata bantu babigizemo uruhare icyo gihe bakiriho ibyo bivuga kwiki rumumba
ibyemezo byo byo birahari none bajya birabure baba muri leta zunze ubumwe za amerika muri bijya bigwa bya karayib nansi bashyizeho gute ko nta mazi bari bwabaze baza kubatora ko bari bafise uburyo bwo bari bafise uburyo bwo kugendera ku mazi buteye imbere icyo ni kimwe icya kabiri amasosiyete yabikuyemo inyungu ko ashobora kuboneka njyewe nibaza ko bubibazwa n'ibihugu n'ibihugu byateye imbere kubera ubwo bucakara nabyo bikabibazwa gusa ni ibintu bigoye gushyira mu ngiro mugabo rero bene kubikora igihe bobona inyungu bobikuramo kugira ngo bashungure abirabure ibihugu bya afurika na biriya bigwa bya kararibe abirabure bavuka mu miryango y'abacakara jyewe mbona ahubwo babirabye neza bobikuramo inyungu kuko um, uh, burya uh, hariho umugani w'ikirundi uvuga ngo ukora ikibi ukagisanga imbere ukora ikiza ukagisanga imbere izo ibyo ni ibintu biri uko abasogokuru barabirabye barabigendereza basanga ni uko bimeze hariho n'undi mugani w'ikintu uvuga ngo uvumwa na benshi ugateba ugatota gutota rero ni izo nyungu zo gukora ibibi ntushake kubiroranya ngo wihane cyangwa ushyire ibintu mu buryo rero mu guheraheza njyewe nuvuga ko ibihugu byakoze iby'ubucakara bafite inyungu kubikora gushumbusha no gutanga indishyi y'akababaro ku bo babikoreye reka mbe nagejeje ngaho kumbure murakoze dufite kazimi sibo rurema uratwumva kazimiri uratwumva halo kazimiri ego uri he uduhamagaye uri he halo uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he uhamagaye uri he sibo mana sibo rurema radiyo ijwi ry'amerika i washington dc turiko turavuga ku kibazo cyo gushyiraho sentare mpuzamakungu yo kurikirana ikibazo cy'abanyafurika bagizwe abacakara ku mugabane w'uburaya uh, no ku mugabane wa amerika uh, ku bavuga ko naho iyo ndishi yotangwa ubwoko yotangwamwo uburyo yotangwamwo ari amafaranga cyangwa ubundi buryo bakavuga ko ataco vyohindura kubera bibaza ko ibihugu canke abaronka ayo mafaranga uh, ataco vyemeza ko yokoreshwa mu buryo bwiza uh, mu bivuga ku iki uh, Pierre Claver
eh, eh, kimwe nuko uh, abantu numva ntibashobora kubona ibintu kumwe birumvikana mugabo muri rusangi arashobora bumvikanye ku cyo bita indishi y'akababaro hariho bamwe bakeneye kubona yuko ibyo bihugu byotanga uburyo icyo rero abantu bomenya ni uko ayo mafaranga niyo yotangwa ni ukuraba yuko yokoreshwa by'ukuri agacungerwa ikoreshwa ryayo kugira ngo igikorwa azomara kizoba kizohora cyibutsa abantu ko hariho iteka ryabo ryari ryarahonyanzwe hanyuma abantu barasubira baremanga ko bagize nabi barasaba imbabazi nk'ibyo bashobora gukora nk'ibyibutso icyo bita amamemoyari cyangwa bagakora nk'ishure zo kwigisha kazoza imbabazi kahise hanyuma muri kazoza abantu bose bakazohaca bavuga bati ibi hariho igihe cyabaye ubwa mbere hariho n'igihe abantu babyanse hanyuma hari igihe ibintu byahindutse bakavuga bati ni intango nshasha ikibi si uko haba ingorane ikibi ni uko ingorane idahera cyangwa idatorerwa inyishu hano ikindi ni uko ibyo bihugu byabitungiyemo hariho ibyo abo bantu bakoze hanyuma kandi abantu bashobora kuvuga ngo mbega bimenya gute biroroshe cyane abantu bagombye kubidindiza abo bidindiza mugabo mu nyuma byamenyekana kuko hariho ibyanditswe hariho ibitabo hariho amarashive hariho abavuze kuri icyo kibazo kuva kera muri iyo myaka haciye mu myaka amajana n'ayandi babishyigikira babivuga babyita amamisiyo bavuga yuko ari ibikorwa byo kuzana ubwenge cyangwa gusirimura abanyafurika cyangwa ko bavuga ko abo bantu bari ibicucu hari ibintu byanditswe ibyo byose rero ni ukuvuga ko uno munsi si nko kurondera inda mu mpuzu ariko ni ukuvuga abantu babishatse batanze igombye kwemera yuko hari ibyakozwe bibi ni ukuri abantu bazorondera cyane binjire bimbe cyane hanyuma mbere bashobora no gusaba ibirenze ikintu kimwe nagomba kumenyesha kandi ni uko iyo ibibazo nk'ibyo bibaye nuko abantu babona kimwe gusa babona gusa ngo abantu baragurishijwe ngo baratwawe mugabo ntibibaza ububabare buri muri icyo gikorwa kibi ni ibintu bibi cyane ariko n'abandi nabo banezerewe nuko bakuze bakurira mu bintu by'abandi mu nguvu z'abandi bantu bakubitiwe muri ijya mirima bapfiriyeyo bagiye mu ntara batazi bahura n'indwara nyinshi batari bazi ni ukuvuga ko abantu iyo bariko barabivuga hariho abavuga ngo buryo ntibyakahise oya ariko iyo hariho abantu bagerageza kwibuka ikintu ni ukugira ngo icyo kintu ntikizosubire kubaho ku bandi bantu ni ukuvuga rero yuko indishyi ni n'iyo nyine yuko muri kazoza abantu bazoba bashyizeho ikintu kivuga ko ibyabaye ntibigasubire kuba murabyumva na mwebwe ko bitoroshe ko abantu bo kwemera ngo bahore bahumirize kandi bazi yuko ku isi hariho abantu bahari kandi ibi bintu bariko babivuga kuko hariho ibindi bintu biri kureba abanyafurika bariko baragenda mu bindi bihugu ugasanga bafashwe nabi mu bihugu bimwe bimwe sinda kubivuga amazina mugabo ugasanga ntiba abantu bafashwe nabi ntibagira ibyangombwa ntibagira uburenganzira na bumwe hanyuma urumva yuko biriko biraza biriko biraba rero bavuga bati byabara ryabagwa kera tutarabye neza n'ubu byosubira kugwa ahubwo reka babanze bahane cyangwa mbere basabe ko ababikoreze n'ababavuye ko n'ababakomotse ko babyemanga hama bemere ko batazongera murakoze murakoze dufise bizimungu siriya mungu jean claude uratwumva
ndabumva bizimungu uri he
ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru mu karere kamwe
yego ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
yego nashakaga ngo mbabaze nyine ese iyo ndishu izishyurwa na bande ese baba bashobora kumenya abantu baba barabikoze mu itegeko kuko numva byabaye kera ese ubundi iyo ndishu twebwe abanyafurika twagizwe nk'abacakara ku icyo gihe bizatuma ririke se izahabwa iyo miryango yagiye ikugwamo abantu bakajya kuba bacakara iyo ngiyo ndashaka ngo munsobanurire aho ngaho murakoze yari bizimungu siri ya mungu jean claude nashaka mu iridefonse mushobore kumwishyura bizimungu ariko arabaza iyo ndishyi naho yotangwa ngo yohabwa imiryango yakozwe ko yagizwe ko ingaruka n'icyo kibazo ngo yohabwa abande uratwumva idefonse mube muramwishyura Pierre Claver
yego nibaza ko icyo kibazo abadije nacyo kirakomeye kandi ni cyiza ni ukuvuga ko abantu baragira ababaserukira hazobaho nk'inani zizoba muri ibyo bihugu cyane cyane dufata nk'ayo ni ukumenya n'aho bavuye benshi ni iyo muri ibyo bihugu ngira byo muri afurika y'uburengero y'uburengerazuba aho rero ni ukuvuga ko benshi barazi biba bifise no mu mateka yabo barazi n'iyo bavuye abo bavuyemo nko muri nigeria baravuga ko harimo abantu benshi bo mu bwoko bw'abayoruba hariho no muri cameroon bamireke cyangwa ikibobo barafise ingene baza barabihanahana bagiye barabihanahana mu kubungabunga ibijyanye n'akahise k'imiryango yabo rero abo o barabifise hanyuma hariho n'abandi bantu muri amerika muri minsi iheze baragerageje kujya kurondera kandi imizi aho baje bava bajya birabura bo muri amerika barondera iyo baje bava iyo baje baturuka baraza muri afurika baragira harimo n'abakina amasinema harimo barimwo bitwa ba samuel jackson menga n'abandi baje n'abandi n'uwo munsi baracabandanya ni ukuvuga ko hariho n'abantu bakoze bari muri kiriya gihugu cya liberia cyangwa za sierra leone bajya benshi turabizi ko ari abantu baje bataha kandi bava iyo bari muri amerika bakurikije ngira nk'iyo bo baje bava ni ukuvuga ibyo si ikibazo kirekire aho byabaye bariho abantu hariho abantu babandanya babyandika ko abantu babandanya bagira babitoza ko kandi bakeneye nuko bishugwa barafise ibibazo babaza rero bikeneye inyishu nibaza ko uwo muntu abajije icyo kibazo ni ukumenya yuko abantu bazoba baserukirwa n'abandi hanyuma abo izo nani zizoshyikiriza ibyo bibazo byaramaze no kubivuga gushyika ubu bariko baratohoza babandanya batohoza bazo kwisunga kandi n'ibyanditswe n'ibyanditswe biri buraya biri muri amerika biri muri aziya hanyuma bizomenyekana hari amakaminuza menshi buraya abyigisha ko abitohoza ko nibaza ko bazomenya icyo bakora gusa icyo ni umubarira ni uko si ukuvuga ngo ni imbisi y'akabara ngo umuntu wese bazomushyira amahera mu ntoki mugabo bashobora gukora igikorwa cyiza kizotuma ari ishuri abantu bashobora batariha cyangwa ibitaro abantu bashobora kwivurizamo bashyigikiwe cyangwa bagaha uburyo leta zaho zikazobagirira neza ibintu nka ibyo urumva niko bizogenda
murakoze dufise ku murongo emanuel emanuel batwumva
ndabumva cyane ndi hano kampala uganda ufite ikibazo baza icyiyumviro ubishyikirize
mfite icyiyumviro cy'uko iyo sentare numva numva ngewe atari ngombwa ahubwo numva icyakorwa ni uko afurika dukeneye afurika itekanye iteye imbere dukeneye afurika ifite demokarasi ba demokarasi besi on afurikani variyuzi igendeye ku mico kama ya afurika hanyuma afurika nimara gutera imbere bariya abantu bagiye bajyanwa hanze gukora imirimo y'ubucakara bazagaruka baze bateze imbere cyangwa se tukagira uburyo twagira urunani ruhuza bariya baba mu bihugu bya amerika n'ahandi n'abo muri afurika n'abandi badayasibora baba hanze y'afurika uburyo bateza imbere afurika imaze kuba nziza igatekana igatera imbere ifite demokarasi bagaruka kandi byaba byiza kuruta uko baha inyishyu bakaziha bamwe ariko abandi batabyungukiyemo murakoze murakoze ndabashimiye yari emmanuel nashaka mbaze idefonse rumumba iki cyumviro cya emmanuel aravuze ko iyo sentare ngo si ngombwa ngo igikenewe ni uko afurika ifata imigambi myiza yo kwiteza imbere no gushimangira demokarasi ngo yamara habaye urunani hagati hagati y'abirabure abanyafurika n'abirabure bagizwe abacakara bamutse ko ngo bishobora gufasha mu iterambere rya bose icyo cyumviro mu kivuga ku iki
icyo cyumviro ni cyiza ariko kirafite ibibazo byo gushyirwa mu ngiro ntibagiwe yuko no kuriha indishyi y'akababaro kaba abagize uruhara mu bucakara mu bihugu bya afurika n'ababaye abacakara nacyo si icyumviro kibi ni icyumviro cyiza aho baba bemeye ko batakoze neza bakoze ibintu nk'uko pierre claver yavuze crime contre l'humanité
icyaha cy'agahomerabunwa ariko icyaha cy'agahomerabunwa urakoze ariko ibyo byo kuvuga ngo afurika n'ababaye abacakara ngo ngo ngo bagiye hamwe ngo gutera imbere kwa afurika rero bifite ibintu byinshi ibibazo byinshi kuko iterambere rya bariya ry'abanyafurika bisigura ko hari icyo ibyo bihugu biteye imbere bitakaza kandi bidashaka kubitakaza aho niho hari ikibazo kandi rero ibyo bihugu bikomeye biteye imbere bifite ingufu gusumbya afurika bifite ingufu nyinshi rimwe na rimwe baranakoresha n'ingufu kugira ngo hariho umwanditsi yanditse ngo ngo ukuntu isi yubatse mu by'ubutunzi ubu ushaka kubihindura ngo ba nyine ubutunzi bazokoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo ibintu bigume uko bimeze ariko rero abarundi bavuga ngo ntabwira budaca turabona hariho agacu k'ibihugu bimwe bimwe bya afurika ariko birashaka kwiganzura ibihugu bitunze mu buryo bw'ubutunzi gusa icyo nohereza ko ibi bihugu bitunze birafite inyungu yo kuraba ukuntu byohindura uburyo isi imeze mu buryo bw'ubutunzi bagahindura amategeko bagahindura imikorere kugira ngo bariya batera imbere n'abandi batera imbere nibaza ko ariho byogenda neza no kuri bo kuko ubu abanyafurika bafise amahitamo menshi abanyamerika batabahaye ibi baragenda bakabikura mu bushinwa bakabikura mu burusiya muri turiki rero ubu nibaza ko n'abanyaburayi ibyo bihugu biteye imbere bikwiye guhindura uburyo byahora byifata imikorere hagati yabo na afurika murakoze ndashaka mbaze Pierre Claver ngiyumva ubuhorande niba ntihenze nicyo gihugu kimaze gusaba imbabazi ku ruhara cyagize mu gucuruza abanyafurika bagizwe abacakara kikaba cyasabye izo mbabazi mu mwaka uheze kiratangaza n'amafaranga agera ku miliyoni amajana abiri yashyizwe mu kigega cyo kugerageza gutorera inyishu inkurikizi zabo bakozwe ko n'ubwo bucuruzi yamara leta y'ubufaransa ivuga ko atakira bivuga ko n'amaleta yo muri portugal espagne kandi ibihugu biri mu byagize uruhara rukomeye cyane nka portugal na espagne mu byerekeye ubucuruzi bw'abanyafurika bagizwe abacakara yamara twari ko turavuga nk'amashyirahamwe hariho amashyirahamwe n'izindi nzego ku giti cyazo zagerageje kubona ko ibyakozwe kandi zabikuyemo inyungu cyari icyaha gikomeye kandi cyagize ingaruka zikomeye ku bamutse kuri wabo bagizwe abacakara hari nk'amayuniverisite akomakomeye ngaha muri amerika amaze kugerageza gutorera inyishu twaba turavuga iyo ndishyi y'akababaro n'ahatari amafaranga bafashe nk'abamutse ku bagizwe abacakara bakabaha amaburuse ku buntu hari n'intara zimwe zimwe amaleta ngaha muri amerika nka california bamaze bariko barashyiraho itegeko ryotanga iyo ndishyi y'akababaro kuba ubuhorandi ari bwo bumaze gufata iyo ya mbere ibindi bikinanata mubibona gute
ibyo ibyo ndabikurikiranye navyo nyene ubwo ni ukuvuga ko oranje ni igihugu ibyo kubahiriza agaciro ka gira muntu barateye imbere cyane hanyuma ni n'ibihugu ni n'igihugu cyifashe neza rwose mu by'ubukungu ubu abantu baho barorohewe ni ukuvuga rero ko kuri bo uno munsi kumva yuko hariho icyo bokora kugira ngo banke bagaye icyo bari barakoze cyaguzwe n'abandi ni ugukura icyeyi ku gihugu cyabo ko hatungishijwe n'ibikorwa bimwe bibi bijyanye n'ibyo nyine by'ubutaka hariho n'amashyirahamwe yabo amwe amwe urabye imyenda bakora n'ibyo bubahiriza mu bijyanye n'umutekano ku kazi cyangwa kubahiriza hagati y'akazi na muntu mu mashyirahamwe yabo yose aho bakorera ibyo ni ibintu bakiri imbere cyane kuko barazi ko ari ibintu mu bikorwa bashobora kuba bariko barakora hariho ibishobora konona no guhungabanya ubuzima bw'abandi mbere n'ibidukikije hariho nk'icuzi wowe bavuga esd ibijyanye n'ibidukikije ibijyanye n'imibano n'ibijyanye n'intwaro mbere mu byo bakora byose ibyo ubu munsi no muri iryo shyirahamwe bikomeye mu by'ubutunzi osedeye barabivuga kandi ni ibintu bizotegereza ku ibihugu byose bizobijyamo bizokurinda ikibazo rero cyo mu bufaransa cyangwa portugal cyangwa ubutaliyano cyangwa dufate esipanye ubu ni ubutunzi bwabo ntibwifashe neza hariho ibibazo mu bihugu byabo bifatiye ku busumbasumbane budasanzwe mu byerekeye nyine abantu babayeho hama n'ubukene nyine buriho n'ibiciro biduga cyane hanyuma bavuga bati n'ubundi turavise abirabure baje ngaha hariho n'ababita ingorane mugabo kandi si n'ingorane kuko abo birabure benshi bakora ubuzi badahembegwa nk'uko bagize guhembwa mugabo bagatuma ibihugu byo muri aho hantu amashyirahamwe yabo n'amahinguriro yabo atera imbere rero nabo nyine uwo munsi niho batarabyemera bageze babyemera ubufaransa mfatiye ku rundi rugero ubufaransa bwaremanze nk'ibintu byabaye mu gihugu kibaye ngaha ko harimwo ugushaka guke igihugu cyagize ni ukuvuga ngo ni efo cyangwa ni intambwe abantu bariko baziza kugira y'ukwemera gusubira kwandika kahise kabo bakemanga ko hariho ibyareyemwo bitari kujyamwo kuko byaciye mu nzira itariyo hanyuma bakavuga bati kugira ngo urunganwa ruzokurikira n'izindi zizokurikirana ibi bintu bizofutike kugira ngo ntibizosubire kuba na rimwe hama kandi ni uguheraheza iyo mubona nko mu bufaransa hariho ibyo bintu by'abantu banka abandi babisangira kuba nk'abirabure ni uko ibyo bintu byinjiye byinjiye mu mibereho yabo y'uko hariho abantu bari bari munsi batagira agaciro kugira bukoreshwa ibintu nicyo gituma umwana ashobora gukura muri amerika yibaza ko umwirabura ariho ibintu adakwiye cyangwa ko hariho ibintu adarekuriwe ataba uburenganzira bufite kuko hariho ingene yubatse ibyo rero nibyo byo gusubiramo inyuma n'ibyo bihugu by'iburaya byose bitarabyemanga ibyo byemanga abadagi mu guheraheza muheraheze muheraheze
muri namibiya abadagi baremeye nk'akarorero y'uko bakoze ihumubwoko ry'abahereza ni ukuvuga baremera barakora ibikorwa barariha amahera barabyemanga barabye kugira ngo ntibizosubire kuba ko mu mico yabo y'abadagi abana babo abuzukuru n'abuzukuruza n'ingene bazokurikirana bitazosubira kubaho ko ibintu nk'ibyo byemewe n'amareta murakoze mu kurangiza hasigaye akanya gatoyi nashaka mbaze ildefonse rumumba kuva mu kinjana cya cumi na gatanu gushika mu mpera z'ikinjana cya cumi n'icyenda biravugwa ko abanyafurika uh, bagera ku miliyoni cumi na zibiri uh, n'igice batwawe uh, ku nguvu ku mugabane w'uburaya na amerika n'abantu benshi cyane ku babarutse ko gushika ubu nk'abatari bazi ibitigira bigeriyo umuntu arabye ibyo hari n'abandi benshi kumbe bangana bo nabo bataba bangana n'aba baheze mu nzira ni ikibazo nk'uko Pierre Claver ariko abivuga kibabaje cyane ingaruka zacu z'ubwo buremere bw'ububabare bikibonekeza muri make muranyuva mu munota umwe ego mu munota umwe gusa mwavuga abagizwe abo bacakara abanyafurika ko hagati y'ikiganjana cya cumi na gatanu n'ici cumi n'icyenda bagera ku miliyoni cumi na zibiri n'igice ni igitigiri kinini cyane kandi ububabare bucibonekeza ubu mu munota umwe gusa mu isegonda mirongo itatu
ububabare ni bwinshi hariho n'ibitaboneka ariko bibonekera mu tuntu duto duto notama nk'amamuvuma ya black black power sete byari ku hariho by'ishavu ego murakoze ego murakoze murakoze umwanya urarangiye umwanya urarangiye ndashimiye abatumire Pierre Claver Nsengiyumva hamwe na Ildefonse Lumumba bakurikirana uh, ivyerekeye politike twariko turavuga ku kibazo c'abanyafrika bagizwe abacakara uh, ku mugabane wa Buraya na Amerika hakaba hari iciyumviro co gushiraho sentare yogerageza gukurikirana ico kibazo sentare mpuzamakungu ndabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bashikiza n'ivyumviro nabo batumire banje ndabifurije rero mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu kurindira ibiganiro biri imbere mugire mwese ibihe byiza